iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa kane itariki ya gatatu ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu mu rwanda abarwanyi makumyabiri na batanu b'umutwe rnc nk'uko leta ibita ejo batangiye kuburanishwa nyamara rnc irabihakana ngo si abayo bariya bantu mu by'ukuri sinajya kukubeshya ntabwo nakubwira ko ari abacu nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye ariko aho babavanye igihe babazaniye uburyo aho bari bari ibyo ni ibibazo twese turimo kwibaza jean paul turayishimye ni umuvugizi w'umutwe rnc ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari inshuti zacu ariko nk'uko mubizi amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho uyu munsi na aloyizi bigirimana aloyi waramutse neza muramutse thomas turahera muri leta z'ubumwe za amerika ibiro vya perezida muri leta z'ubumwe za amerika maison blanche vyaraburiwe n'abategetsi b'umugambwe w'abademokrate batavuga rumwe bagenzura inama nshingamateka umutwe w'abadepite kwitega ko bishoboka ko basabwa inzandiko zerekeye ibyo perezida Trump yakoranye n'igihugu cya Ukraine abajijwe n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu ko azobishyira mu ngiro mu gihe yobisabwa n'iyo nama perezida Trump yishuye avuga ko yama yabikoze Trump yagirije umukuru wa komisiyo ijejwe igendereza mu nama nshingamateka Adam Schiff ko yahemukiye igihugu ku kuntu yarengeye urugero yarengeje urugero mu gusigura ikiganiro mukuru wa Ukraine yagiranye na Trump kuri telefone abasirikare ba Mali bafadikanije n'inteko mvamakungu ejo ku munsi wa gatatu baratanguje uruhigi rwo kurondera abasirikare bagenzi babo bataramenyekana irengero ryabo inyuma y'igitero cya mbere gikomeye bakorewe n'imihari y'iterabwoba ku munsi wa mbere abasirikare ba Mali bashika kuri mirongo ibiri na batanu barishwe inyuma y'aho abarwanyi bitwaje ibirwanisho bikomeye batereye amakamba abiri ya gisirikare mu bisagara vya Burkesi na Mondoro hafi y'urubibe na burkina faso nk'uko ibiharuro vya mbere vy'ibanze bibivuga abajejwe umutekano bashikiriza ko abasirikare bashika kuri mirongo irindwi n'umunani bataramenyekana irengero ryabo perezida ibrahim bubakar keita yategetse ko kuva kuri uyu wa kane haba ikigandaro cy'iminsi itatu co kwibuka abasirikare bapfuye nk'uko amakuru ava muri leta yabishikirije perezida wa nigeria muhammadu buhari ari muri afurika y'epfo mu rugendo rw'akazi ni nyuma y'urwanko n'ubwicanyi ku banyamahanga bihitiye i johannesburg byatosekaje imigenderanire hagati y'ibyo bihugu biza imbere y'ibindi muri afurika mu by'ubutunzi buhari hamwe na mugenzi we Cyril Ramaphosa barabonana kuri uyu wa kane mu biganiro bigamije gukomeza imigenderanire mu budandaji no kunagura imigenderanire ya politike ariko uku kubagurwa kwakorewe abanyamahanga barimwo n'abanyanigeriya muri afurika y'epfo nabyo nyine ngo biri mu byo abategetsi babiri baganira ko uru rugendo rw'akazi rw'iminsi itatu nirwo rugendo rwa mbere rukozwe n'umukuru w'igihugu cya nigeria muri afurika y'epfo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu leta nshasha mfatakibanza ya sudani iriko irarondera ingene yokura ico gihugu ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba umushikiranganji wa mbere wa sudani w'imfatakibanza abdala hamdoke yashikirije ku munsi wa kabiri ko gukura sudani kuri urwo rutonde rwashyizweho na leta z'ubumwe za amerika ari kimwe mu twigoro twa leta nshasha two kugarukana umutekano mu gihugu mu kiringo mfatakibanza barimo leta ya amerika yongereye sudani ku rutonde rw'ibihugu bikora iterabwoba mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu igihe perezida omar al bashire yagirijwe gufasha imihari ya al qaida hamase hamwe na hezbollah mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi amerika yaratanguje ibiganiro na leta ya sudani kugira imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri inaguke ariko washington yaciye ibihagarika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka perezida bashire akuwe ku butegetsi umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms asaba amakungu kuja hamwe mu gufasha izinga rya bahamase ni nyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe doriyane cahitanye ubuzima bw'abatari bake ibitungwa hamwe n'amazu yasambutse umuyobozi wa oms dr tedros adanome gebreyehusi yashikirije ivyo inyuma yo kugendera bahamas kwirabira icokorwa ku vyononywe n'ico gihuhusi mu ntango z'ukwezi kw'icenda oms ishikiriza ko abantu igihumbi n'amajana atanu bake igihumbi n'amajana atanu bakiba mu mahema abandi amajana atandatu bataramenyekana irengero ryabo mu gihe mirongo itanu na batandatu bamenyekanye ko bapfuye nayo leta z'ubumwe za amerika yarafunguye ejo kuwa gatatu ambasade yayo yari imaze imyaka mirongo ibiri n'umunani ifunzwe muri somaliya amerika yarafunze ambasade yayo muri icyo gihugu mu kwezi kwa mbere igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na rimwe kubera intambara iri muri icyo gihugu ambasaderi wa amerika muri somaliya donald yamamoto yavuze ko kuyifungura ari umunsi w'amateka ugaragaza ko somaliya iriko irasubira mu buryo ibikorwa vya ambasade ya amerika vyongeye gusubira muri ico gihugu ca somaliya mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imirimo ariko yabera muri ambasade ya amerika i nairobi mu gihugu ca kenya
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mujye ku rubuga rwacu rwa interineti naho muhakurikira amakuru n'ibiganiro byacu ni kuri wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu amakuru mu biyaga bigari mu rwanda abantu makumyabiri na batanu baregwa na leta ko ari abarwanyi b'umutwe wa rnc ejo batangiye kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikari i nyamirambo i kigali mu byo bashinjwa harimo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugambanira ubutegetsi bw'u rwanda asumuta kaboyi adufitiye inkuru irambuye abaregwa barangajwe imbere n'uwitwa majoro habibu mudathiri wahoze mu gisirikare cy'u rwanda uyu akaba ari we uza ku isonga y'ibikorwa byose bya gisirikare baregwa abaregwa kuri makumyabiri na batanu bagejejwe mu rukiko rwa gisirikare nyamirambo bari mu modoka zitagaragaza uzirimo imbere zari zikikijwe n'amapikipiki ya gisirikare yagendaga avuza amahoni urukiko rwa gisirikare rwa nyamirambo rwari rurinzwe ku buryo bukomeye abasirikare benshi bashyizwe mu mpande zarwo zose ku buryo imirimo ikorerwa hafi y'urukiko yasaga n'iyahagaze abaturage bashungereye bareba icyabaye abaregwa makumyabiri na bane nibo binjiye bwa mbere mu rukiko nyuma haza majoro habibu winjiye akikijwe n'abasirikare babiri bamutwaye mu maboko kuko akaguru ke karimo inzuma yagendaga ku mbago ebyiri n'abo basirikare bamufashe abaregwa bose babajijwe niba biteguye kuburana maze umukuru muri bo majoro habibu avuga ko yatunguwe ndetse ko nta n'umwunganizi afite ariko asoza avuga ko ibyo bitamubuza kuburana n'abandi makumyabiri na bane bahise babwira umucamanza ko biteguye kuburana n'ubwo bose nta n'umwe wari ufite umwunganizi basomewe ibyaha bine baregwa birimo icyaha cyo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe ubugambanyi ku cyaha cyo kugirana ubutegetsi buriho kugirana umubano n'izindi nzego za leta zo mu mahanga hagamijwe gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa benshi bafite ubwenegihugu bw'u rwanda uretse ko harimo abarundi bane bane n'abaganda batatu abaregwa hafi ya bose baracyari bato umukuru muri bo ni majoro habibu ufite imyaka mirongo itanu n'ine naho umuto afite imyaka cumi n'umunani umwanya wose wihariwe n'ubushinjacyaha busobanura buri wese icyo aregwa ubushinjacyaha bwatinze cyane kuri majoro habibu bwavuze ko uyu mugabo yahoze mu ngabo z'u rwanda yasezerewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu agahita yerekeza mu gihugu cya uganda aho yari acungiwe umutekano nyuma yo kwemererwa ubuhunzi uyu mugabo ngo yemeye kujya mu mutwe wa gisirikare wa p5 nyuma yo kubishishikarizwa n'intumwa yoherejwe na jenali kayumba nyamwasa uba mu gihugu cya afurika y'epfo nyamwasa ngo yavuze ko amukeneye ngo amufashe mu ishami rya gisirikare ryagombaga gufasha umutwe wa politike wa RNC ubushinjacyaha buvuga ko Majoro Habibu yavuye muri Uganda afashijwe n'igisirikare cya Uganda berekeza mu gihugu cy'u Burundi banyuze muri Tanzania aha naho bafashwaga n'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi ubushinjacyaha buvuga ko mu nzira Habibu yifashishije impapuro z'inzira yakuye mu gihugu cya Uganda ubushinjacyaha buvuga ko Habibu ndetse na bagenzi be bavuye i Burundi bakerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubushinjacyaha buvuga ko Habibu ari we wageze muri Uganda mbere ngo niwe wahuzaga ibikorwa byo kwakira abarwanyi bashya baturutse mu Burundi Uganda ndetse n'abaturukaga mu Rwanda muri Kongo aba barwanyi ngo babanje gushinga ibirindiro mu majyepfo y'iki gihugu ariko baza guhabwa amabwiriza yo kwerekeza mu majyaruguru y'iki gihugu aho ngo bari kubona byoroshye inkunga ya Uganda ndetse n'iy'abanyarwanda benshi babayo kandi ngo babashyigikiye abaregwa bose ngo bemereye ubushinjacyaha ko baguye mu gico cy'ingabo za Kongo ubwo bari bageze mu gace ka Masisi bamwe ngo barahaguye abandi bafatwa mpiri mbere yo gushyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka uretse abaregwa makumyabiri na batanu ubushinjacyaha bwavuze n'uruhare rw'ibihugu nk'icya Uganda n'u Burundi nabyo byatunzwe agatoki ubushinjacyaha bwavuze ko igihugu cya uganda aricyo cyemereye majoro habibu kuhihisha yitwikiriye kuba impunzi igisirikare cy'i burundi nacyo kigashinjwa kuba aricyo cyabahaye imbunda n'amasasu ndetse leta y'u burundi ikanabafasha kuba ariyo yakiraga aba barwanyi mbere y'uko boherezwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umunsi wose wihariwe n'ubushinjacyaha buvuga buri umwe wese icyo aregwa nubwo abaregwa batigeze bahabwa umwanya ngo biregure ubushinjacyaha bwavugaga ko bemeye bose ibyaha ubwo bafatwaga hari bamwe bagiye banumvikana mu rukiko bavuga ko bemeye ibyaha bimwe ariko bagasanga hari ibindi bongereweho urukiko rwababwiraga ko umwanya wo kwiregura kwabo utaragera asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
urakoze asumta ariko rero rnc yo irihakana aba bantu baregwa mu rukiko rero rwa gisirikari i kigali umuvugizi wa rnc jean paul turayishimye yabibwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana bariya bantu mu by'ukuri sinajya kukubeshya ntabwo nakubwira ko ari abacu nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye ariko aho babavanye igihe babazaniye uburyo aho bari bari ibyo ni ibibazo twese turimo kwibaza gusa uko babyanditse ku binyamakuru by'u rwanda byo nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye ariko se hari uwitwa habibu mudatiru wigeze kuba ndetse no mu ngabo z'u rwanda warasiwe muri kongo uriya muramwihakana ntabwo mwimwera ko ari uwanyu uwo habibu namubonye ariko niba wasomye n'ibyo uko urubanza rwagiye rugenda umunota ku wundi banavugaga ko ari umuntu wari mu nkambi y'impunzi zitandukanye ubona ko binashoboka kuko bariya bantu ari n'impunzi zishobora kuba ari impunzi zashimutse kimwe n'izindi zose basanzwe bashimuta kuko nabo ubwabo muri ibyo binyamakuru bavuze ko yari umuntu w'impunzi ubwo rero venuste kuba habibu mwaramubonye mu itangazamakuru inshuro nyinshi cyane bakaba kandi bamuzana bavuga bati yavuze ibi cyangwa se ngo yari umuntu wa oruganizasiyo ibyo byo ntabwo ubwabyo bihagije kugira ngo bivuge ko yari umuntu wacu kuko ari habibu ndetse n'abariya bose kuvuga ko ari umuntu wacu cyangwa se ari umuntu wemera amahame y'ibyo twemera twese ibyo byo sinshobora kubihakana ariko kuvuga ko bamuzanye nk'umuntu w'umurwanyi ibyo ni byo ntarimo nsobanukirwa ndetse kuko ibibazo mfite nanjye ndacyabyibaza yenda bizasobanuka noneho nzagira igihe cyo kubiganira neza uriya habibu tumugarukeho ngo yaba yaravuganye na generali nyamwasa wamusabaga kujya ku mupaka wa uganda kubera ko uburundi butabashaga kubaha eh, inkunga ihagije wabibonye nabyo ibyo nabibonye ariko nabyo nk'ibyo nk'ibyo ubwabyo urumva ni ikintu cyo kuba ngo yarambwiye yarambwiye ngo yavuganye na jenerali nyamwasa ibyo kuvugana nawe yenda n'undi wese abavugana nawe ariko ibyo bavuganye nabyo ni ikindi ni gute ushobora kwemeza koko koko ibyo bintu bamurega yavuze yabivuze venose ariko uvuze ko bariya bantu bamwe utabazi reka mfatemo nka bamwe nkubaze bariya bari ngo mu cyitwa p5 nk'abarabi b'abasirikare nk'uriya koroneli nyamusaraba eh, cyangwa se uriya sibo charles ndetse hamwe n'uriya habibu mudatiro ushinzwe ibikorwa n'imyitozo ugenda ukuri bariya basemahurungure barashinzwe iperereza bariya bose uravuga ko mutabazi muri aranshi ubundi venose aho niho ikibazo nyamukuru kinakomeye kuko wabonye ko nk'abo bantu bose baravuga ko ari abantu babaga mu mu mutwe wa gisirikare witwa ngomino uko babyanditse uwo mutwe wa gisirikare tukaba tuzi kuba muri biriya bice bya za muri sud kivu mwarabumvise yenda mwaranabagize no kuri eh, radiyo y'ijwi rya amerika kumva rero noneho natwe bagenda bavuga ko iyo ariyo sitirikitire cyangwa ariko ah, ariyo ari icyo gisirikare cya p5 nabyo ubwabyo byakwerekana ko harimo ibintu by'ibicurano bishobora kuba bikorwa na leta y'u rwanda kugira ngo ya um, narativu cyangwa se uko bakomeje kwerekana ko ngo p5 ifite ingabo bati noneho ikintu cyose tubonye tubyite ko ari ingabo za p5 ibyo twabivuze kenshi umunsi tuzazigira tuzabivuga biriya ni ibyo leta y'u rwanda ikomeza gucura no gupfundikanya kugira ngo ikomeze kumvisha abantu ko dufite igisirikare kugira ngo badutwerere ibintu ntabwo ari byo ariko se jean paul leta y'u rwanda yacura igacura n'impapuro zoherejweho am- amafaranga nk'uko byavuzwe mu mu rukiko none se hariya baravuga ko hari amafaranga yakoreshejwe amadolari agera ku bihumbi cumi na bibiri eh, yoherejwe n'umwe mu bayobozi ba rnc bakavuga izina rye bavuze uwitwa ben rutabana ngo wohereje amafaranga nyuze i bujumbura leta y'u rwanda yacura ni- n'izo mpapuro yazicura koko ibyo urabona urubanza nibwo rugitangira niba koko ibyo bintu bizazamo nk'ibimenyetso yenda twazabivuga icyo gihe ariko ubu ngubu ugewe mu by'ukuri ufite ibimenyetso byinshi bigaragaza ibintu byagiye bikorerwa impunzi zitandukanye zahunze leta y'u rwanda none se ubu koko bo ntibarimo birega ko bafite bakora akazi ko gushimuta im- gushimuta impunzi z'abahunzi ariko izo mpunzi zari i bugande hari aho nabonye ko izivugwa ko zagiye mu mutwe wa rnc zishobora kuba zarafashijwe n'umukapiteni witwa johnson ukorera cmi wazinyujije muri tanzania zigakoresha impapuro mpimbano hanyuma zikagera i burundi ibyo nabyo ni ibinyoma ni ibinyoma ibyo byo nta nubwo natinda ku natinya kubivuga ariko biramutse binabaye uwo muntu yaba yarababeshye ntabwo yaba ari na kapitene cyangwa akorana n'icyo kigo ubwo ndavuga yabeshye leta y'u rwanda niba ari we wabibabwiye ariko njyewe nzi neza ko ibyo bintu bidashoboka mu gisirikare cy'igihugu ku rwego rw'umuntu nka kapitene kuvuga amagambo nk'ayo n'ibyo bintu yakoraga bavuga ari ibishingiye ku guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu jean paul turayishimye umuvugizi wa rnc yaganiraga na mugenzi wacu venuste nshimiyimana kuri bariya bantu rero leta ivuga yuko ari abarwanyi ba rnc bari kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare i kigali rnc rero ikavuga yuko yo itabazi bamwe mu banyepolitiki b'abarundi barasaba leta y'igihugu cyabo kwemerera abahanga ba onu kuza ku rubuga gukomeza amatohoza yabo ku bwicanyi bwabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuga ko ariyo nzira yonyine yo kugaragaza ko ntacyo leta yiyagiriza eroge wiyikaneza araduha ibindi gaspar kobako umuvugizi w'umugambwe cndd uri mu itavuganwa n'ubutegetsi asanga umugwi wa onu utohoza ku burundi n'ubu ugikenewe hano arabisigura hariho abantu bagura ababo E, mu gihe umuntu adatashe wari umwiteze yagiye mu gitondo hanyuma ukabona saa sita ku mugoroba ntaje a- aca yibaza ati uwo muntu yagiye hehe raba izi ntambara ziri hagati y'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe seneri E, ku bwacu leta y'uburundi yo kwiyorosha ikugurura imiryango y'urwego mpuzamakungu onu kuko uburundi buri muri onu nta kundi ibyo bugenda naho buri muri onu leta yabwo yemeza ko itazopfa yemereye abagize uwo mugwi guhonyora ku butaka bw'uburundi canke gukorana nayo martin ivy'abandi umushikiranganji ajejwe agateka ka zina muntu mu burundi leta y'uburundi rero ntizigera ikorana n'uwo mugwi washyizweho ku gikenye c'ubumwe bwa buraya kandi twibutsa yuko iyo ngingo haniniya yarondera gusubira kongera ikindi kiringo uyu mugwi urongowe na dudu diyen biboneka yuko yahawe akazi eh, ko kuzana ubundi bukoroni mu gihugu c'u Burundi ariko ibintu twibaza yuko bitagishoboka muri kino gihe ari indodo ivyo nta numwe vyotera ubwoba kuko bamwe bariko barabikora uburundi nabwo n'abarundi eh, tuhaguma duhagaze uko biri kose bwana kobako yibaza ko inyifato ya leta idatahuritse birababaje cyane igituma mvuga nti birababaje ni ukubera ko igomba kimwe n'igihushanyo cyacu ivuga iti ubwo rwego ntigwinjire mu gihugu urumva uba uzitiye iyo rero uzitiye ukazibira hari ibintu uba wiyagiriza leta kandi mpora numva ivuga ngo uwo mugwi wakoranye n'abo hanze wabayigwanye uburyo bwiza rero bwo gukorana n'uwo mugwi ni ukuwugururira none uzibire wongere uvuge yuko uriko urakorana n'abagwanyi Guillaume Ruzovio nawe umukuru w'umugambwe w'ubumwe no kunywanisha abona ko uyu mwaka umugwi wongewe wari ukwiye kubera akaryo ko kuvuga ukuri ko bamaze kubongera ikiringo cyo gukora harageze yuko ujya mu guye wokwikubita agashi ukagerageza uka- ugakoresha uburyo ufise kugira ngo ushikirize ibintu by'ukuri kuko twese ngaha turabona yuko ibyo ujya mu gwi uza urashikiriza atari byo ujya mu gwi rero uba wongeye ikindi kiringo c'umwaka twebwe ah, turabarundi tuba ngaha mu burundi twifuza yuko utosubira kuza uravuga ibintu umenga ni ukwerekana yuko uburundi bwoba buriko burasha atari byo atari byo na gatoya kuko nawe bintu naho bawongeye uwo- uwo mwaka nibaza ko batazoguma barawongera iyindi myaka gushika ryari uwo mwaka rero bawongeye wobaha intumbero nziza kugira ngo bashikirize ibintu by'ukuri kuko biraboneka neza yuko ujya mugwi umenga ufashwe mu mugongo n'abantu bari hanze bawosha ibyo wovuga kugira ngo baze baravuga ibintu bitari byo berekana igihugu umenga ntikiri mu mahoro kandi igihugu c'uburundi kiri mu mahoro minisitiri n'ivy'abandi muri vyose hari kimuremesha kurusha akagifata nk'intsinzi ikomeye ku Burundi n'abakunzi babwo kubona igitigiri c'ibihugu vyanse kwemeza iyongerwa ry'ikiringo c'umugwi wa ONU utohoza ku Burundi cavuye ku ndwi kikaja kuri cumi na kimwe nta gitangaza rero iyo ngingo yashyigikiwe n'ibihugu bya buraya harimo n'igihugu cya afurika ibihugu bisanzwe bicumbitse na buraya n'ibihugu bya buraya hamwe n'igihugu cya afurika cyane cyane icyo gihugu n'u rwanda ikinezereje cyane rero ni uko eh, turavye ibihugu vyiyamirije iyo ngingo eh, tugiranije n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni uko abagiye barayanka babaye benshi bavuye ku gitigiri c'indwi bagenda ku gitigiri ca cumi na rimwe ivyerekana yuko ibihugu vyinshi bigenda biratahura yuko bagenda baba bahenzwe eh, n'isiguro zitangwa n'ubumwe bwa buraya Eh, twashatse tubwire abantu yuko kubahiriza hagati y'akazina muntu eh, tutabikora cyane cyane mu kunezereza amakungu twe tubikora kuko abenegihugu bacu nibo bavyungukiramo gusumba umugwi utohoza ku vyaha vyoba vyakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu washinzwe ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abawugize bavuze muri raporo baherutse gusohora ko bafise amazina y'abategetsi bakekwa kuba barakoze ivyaha bihohotera kiremwamuntu hamwe n'ivyo mu ntambara bemeje ko bazoyahereza sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi yuguruye amatohoza ku burundi kuva mu ntango z'ukwa cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'ubwo ico gihugu camaze kuva mu masezerano y'iyo sentare eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderese ni voa radiyo yacu
abavoka b'abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'inkiko mpuzamahanga bagize umuryango kaviba barasaba abarundi bahohotewe kwisunga urukiko rwa afurika rushinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ruri arusha muri tanzania ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru bw'urunani rw'abashingwamanza b'abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kavibe collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au burundi mu gifaransa icatumye abo bashingwamanza batanguza iryo sekeza ni uko hari ibyaha byinshi bikorwa mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bihanirwa muri sentare ya afurika ijerwa agateka kazina muntu iri yarusha muri tanzania metre gustave niyonzima icagihe acutwara kavibe yabwijwe rya amerika bimwe muri ivyo vyaha abanyagihugu birirwa barahohotegwa bakagenda amazima yonge bakaborezwa igufa bakicwa baravye imigambwe bavamwo ko batavuga rumwe na leta ico twokwita assassinasible kugira kabiri kubera himirije amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aho usanga abantu batavuga rumwe na leta bari mu yindi migambwe cane cane abo mu mugambwe senere wa agatogwasa birigwa baricwa abandi bakagenda amazima yonge inkoro z'imigambwe yabo zigasamburwa menya ku munsi ku munsi ntihagire ikiba n'ababikoze ntibakurikiranwe hariho n'abandi benshi batavuga rumwe na leta birirwa barayicwa birirwa baragenda amazima yonge kubera ivyiyumviro vyabo ku kuntu na ekereziya katolika imaze iminsi iburagizwa uravye mu ntara ya ngozi abo muri mw'ishengero ry'abaadventiste y'umunsi w'indwi basangwa mw'isengero barimwo bagakubitwa bagashaya iryo sekeza ryo kumenyekanisha ibiri mu ngingo ya afurika yerekeye agateka kazina muntu charte africaine des droits de l'homme ryiswe uburenganzira bwawe rizomara ukwezi kose gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icumi urunani kavibe rubona ko kumenya ibiri muri iyo ngingo ari umushinge wo kwitura sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu yashizweho n'iyo ngingo y'ubumwe bwa afurika ni ukubafasha kuko turavye ibiba mu burundi amasentare yaho ntashobora kubatunganiriza abanyagihugu bamenye amategeko yabo agenga charte africaine des droits de l'homme de peuple bamenye uburenganzira bwabo bazoshobore no kwitura iyo sentare yitwa cour africaine des droits de l'homme eka bashobore no kwitura mu zindi sentare mpuzamakungu amasezerano akomeye y'ubumwe bwa africa union africaine avuga uburenganzira bwa muntu bigomba nko gusa n'ico twokwita declaration universelle des droits de l'homme bigomba nko gusa n'ico twokwita charte de l'onu rero ni ukubahamagarira kumenya uburenganzira bwabo amashirahamwe hamwe n'abo bashingwamanza nka bose barahunze igihugu nababajije ingene isekeza ryabo rizoshikira benshi mu bari mu burundi ari nabo ryega metre gustave niyonzima avuga ko bafise inzira nyinshi harimwo no gukorana n'abari mu gihugu mu ibanga yamara aremera ko ari intambamyi ego cane turafise imihora tuyicisha ko n'abari mu gihugu bakavyumva ni benshi turiko turagerageza kuvugana turaba ingene twokorana n'abari no mu gihugu benshi turavye ibinyamakuru bikunda gusohoka uh, yaba ibinyamakuru vy'amaradiyo za televiziyo n'abanditsi naho nyene uri kuraraba mu ngingo y'umunani ya charte africaine bavuga ko umuntu afise uburenganzira bwo kumviriza amakuru n'ubu haracaragahaze turabizi abari mu gihugu benshi bumviriza binyegeje ariko hariho n'ubundi buryo bazotinda bakabimenya kandi bwari n'uburenganzira bwabo ntibategerezwa kwinyegeza ubutegetsi ntibwategerezwa kubiruka inyuma ngo bahobwe ko bumvirije amakuru e, harimwo iyo ntambamyi ariko turafise icizere kinini y'uko abantu bamaze kumira rugaro bamaze kurinda turabakorana mu ibanga bakaduha n'amakuru menshi tumenya menshi tuvuga ibibi byose byose biba tubikura hagati mu gihugu mbere hariho n'abo usanga bari no mu mugambwe nyine uri ku butegetsi babitanga ni bake ariko ni bake beza uburundi buri mu bihugu mirongo itatu byemeje ishigwaho ry'iyo sentare yamara ntiburi mu bihugu icenda vyateye umukono ku masezerano yemerera akanaha uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga gutwara ibirego vyabo muri iyo sentare atahandi baciye urunani kavibe rubona ko ari intambamyi yindi ariko rukamenyesha ko ruzokoresha imwe mu ngingo z'iyo sentare ihamagarira abantu bahohotewe gucisha ibirego vyabo muri komisiyo y'ubumwe bwa afurika commission de l'union africaine maze abakekwa bakarengutswa nk'uko bisanzwe sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu iri yarusha muri tanzania yagiyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu imaze kwakira imanza zirenga ijana na mirongo itanu harimo n'iziva mu bihugu biri mu mugwi umwe n'uburundi bitemerera abanyagihugu kwitwarira ibirego ubwabo pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika inshuti banywanyi b'ijwi ry'amerika ahangaha niho aya makuru ahumurije tubashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na radiyo yanyu umunsi wose mu biganiro n'amakuru ibagezaho mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.